ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda aho mudusanga kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti turi kuri weshatu radiyo yacu viwa akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho canga ku buhanga bw'ibyuma na cyubahiro diodone urimo kumfasha kuyegeranya ingingo z'ingenzi perezida w'u rwanda paul kagame asaba abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu rwanda kutivanga mu butabera bw'igihugu basaba ko paul rusesabagina afungurwa
umunsi umwe umwe muri abo bategetsi twagombye kuba twubaha umwe muri bo yaraje arambwira ngo oya urabona uriya mugabo agomba kurekurwa ndavuga nti ariko sindi urukiko
amagambo ya perezida paul kagame asemurwa n'umunyamakuru temistokle mutijima mu repubulika ya demokarasi ya kongo umwaka uruzuye neza leta ya minisitiri w'intebe samara rukonde yemejwe n'inama nshingamateka ya kongo abaturage barayibazaho iki ni muri aya makuru abantu makumyabiri baguye mu bitero byakozwe n'abarwanyi ba kiyisilamu mu mujyi wa gondar mu majyaruguru ya etiyopiya naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo yatangiye gutanga inkingo mu mujyi wa bandaka izo ni inkingo za ebola aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika turaherekwa avugwa hirya no hino ku isi abantu makumyabiri nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye mu bitero byagabwe ku bayoboke b'idini ya isilamu mu mujyi wa gondar mu majyaruguru ya etiyopiya byari mu muhango wo gushyingura umwe mu bayobozi b'iryo dini muri ako gace nk'uko bivugwa n'umuryango wabo inkuru ya edirwema aya makuru yemejwe n'ihuriro ry'imiryango y'abayisilamu mu ntara ya amuhara ryavuze ko ibyo bitero byagabwe ku irimbi n'intagondwa z'abakirisitu ari ubwicanyi ndengakamere iryo huriro rivuga ko abagabye ibyo bitero ku irimbi bakoresheje imbunda zikomeye na za grenade mu kwica no gukomeretsa abari bitabiriye icyo gikorwa cy'ishyingurwa benshi mu bakomeretse bajyanywe mu bitaro meya w'umujyi wa gondar zewud maledu yabwiye radiyo ya leta ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abahezanguni abayobozi ku rwego rw'intara ya amuhara ntacyo baravuga kuri ubwo bwicanyi polisi nayo yanze kugira icyo ibivugaho iryo rimbi ry'ahabereye ubwo bwicanyi rimaze igihe rikurura amakimbirane hagati y'abayisilamu n'abakirisitu b'abaortodogise bose bararyiyitirira abayisilamu muri etiyopiya bagize kimwe cya gatatu cy'abaturage bose mu gihugu bafatwa nka ba nyamuke mu ntara ya amuhara mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri iyi ntara ya amuhara hagabwe ibitero ku misigiti mu mujyi wa mota
repubulika ya demokarasi ya kongo yatangije ibikorwa by'ikingira rya ebola kugira ngo ihagarike icyorezo mu mujyi wa bandaka mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu eugene mukankusi arakomeza iyi nkuru ishami rya onu ryita ku buzima OMS uyu munsi kuwa gatatu yatangaje ko abantu babiri kugeza ubu bizwi ko bapfuye muri uwo mujyi urimo abantu miliyoni imwe baturiye umuhanda werekeza mu murwa mukuru Kinshasa kandi begereye amazi umuntu wa mbere yapfuye tariki makumyabiri n'imwe ku kwezi kwa kane uwa kabiri yapfuye ejo kuwa kabiri ibi byatumye havugwa icyorezo cya Ebola ku nshuro ya cumi na kane muri iki gihugu doze zigera kuri magana abiri z'urukingo rwa Ebola zagejejwe imbandaka zivuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo kandi izindi zizagerayo muri iyi minsi iri imbere nk'uko bivugwa mu itangazo rya OMS. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko kugeza ubu abantu magana abiri mirongo itatu na batatu byamenyekanye ko bahuye n'abishwe na Ebola kandi barimo gukurikiranirwa hafi. Virusi ya Ebola yabonetse bwa mbere hafi y'uruzi rwa Ebola mu majyaruguru ya Kongo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu. Igihugu cyabayemo ibyorezo bya Ebola inshuro cumi n'eshatu harimo kimwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza muri bibiri na makumyabiri mu burasirazuba aho iyi ndwara yishe abantu hafi ibihumbi bibiri na magana atatu icyorezo giheruka cyarangiye mu kwezi kwa cumi n'abiri mu burasirazuba kandi cyahitanye abantu batandatu mbandaka umurwa mukuru w'intara ya ekwateri wabayemo ibyorezo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani no muri bibiri na makumyabiri ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko iki cyorezo kiriho ubu cyaturutse ku nyamaswa zari zirwaye ko ntaho gihuriye n'ibyorezo byabanje
abasirikare magana atanu na mirongo itanu ba etiyopiya bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri sudani bahisemo gusaba ubuhungiro aho gusubira iwabo baratinya ko baramutse batashye batotezwa bahorwa ubwoko bwabo bw'abatigirinya edi rwema arakomeza inkuru abo basirikare bari basanzwe bakorera umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu gace ka abyeyi gakungahaye kuri peteroli ku mupaka uhuza sudani na sudani y'epfo ni agace impande zombi ziyitirira ayo makuru yemejwe n'umukozi w'umuryango w'abibumbye utifuje ko amazina ye atangazwa uyu mukozi yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko bamaze kwakira abahoze ari abasirikare ba oni bari hagati ya magana atanu na makumyabiri na batanu na magana atanu na mirongo itanu avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr riteganya kubakura mu kigo cya gisirikare barimo bakajyanwa mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyaeritreya iri muri leta ya gadarafu muri sudani reuters ivuga ko yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma ya etiyopiya n'uw'igisirikare ariko bose banga kugira icyo bavuga kuri abo basirikare batse ubuhungiro kuva intambara yaduka hagati y'ingabo za etiyopiya n'iz'umutwe wa tplf wo mu ntara ya tigiriya mu bihumbi bibiri na makumyabiri abatigirinya benshi barimo abasirikare n'abasivili bamaze gufungwa umuryango w'abibumbye w'abibumbye uvuga ko abasivili bagera ku bihumbi cumi na bitanu bafunzwe ubwo leta yashyiragaho ibihe bidasanzwe hagati y'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize kugeza mu kwa kabiri uyu mwaka
leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya bahererekanyije imfungwa nubwo ibi bihugu bitabanye neza muri iki gihe kuva uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya ukraine nanone edi rwema uburusiya bwatanze umunyamerika trevor reed wari ufungiye muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu wahoze mu gisirikare cya amerika yashinjwaga guhohotera umupolisi w'umurusiya yari yarakatiwe gufungwa imyaka icyenda umuryango we wakomeje guhakana ibyo birego ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za amerika nabo barekuye umupiloto w'umurusiya constante yaroshenko wari warakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri muri leta ya connecticut ashinjwa kwinjiza mu buryo butemewe n'amategeko muri amerika ikiyobyabwenge cya kokayine yafatiwe muri liberia mu bihumbi bibiri na cumi ahita yoherezwa muri amerika umutegetsi mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byari bishingiye kuri abo bagabo babiri gusa ko nta bindi birenze baganiriye nta makuru y'aho iri hererekanya ryabereye gusa amasaha make mbere y'uko riba hari ibitangazamakuru byavuze ko byabonye indege y'uburusiya igana i ankara muri turukiya site y'ibiro bishinzwe abagororwa muri amerika nayo igaragaza ko yaroshenko atakiri imfungwa yabo umuryango wa reed wari umaze igihe usaba perezida joe biden kubafasha kugarura umwana wabo perezida biden yavuze ko kugarura abanyamerika bafashwe bugwate n'abafunzwe mu buryo butemewe mu bihugu bitandukanye biri mu byo ubutegetsi bwe bushyira imbere
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yavugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi weshatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter turi kuri arobaz radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika biyaga bigari by'afurika turahera mu rwanda aho perezida paul kagame w'icyo gihugu yongeye kuvuga ku kibazo cy'abamusaba kurekura umunyapolitike paul rusesabagina wahamijwe n'inkiko z'u rwanda ibyaha by'iterabwoba mu musangiro wahuje umukuru w'igihugu n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ku munsi w'ejo perezida paul kagame yongeye kuvuga ko mu bashaka kwivanga mu mitegekere y'u rwanda ntawe ushobora kumuha amabwiriza mu mikorere eric bagira ubusa yarabyumvise imyaka yari ibaye ibiri perezida w'u rwanda paul kagame adasangira n'abadiplomati bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ni ku mpamvu z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumaga abantu badashobora guterana mu muhango yagize mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri perezida w'u rwanda yashimiye ubufatanye ku iterambere u rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani ishize avuga ko ibihugu byabo bikomeye n'ibibyoroheje byabigizemo uruhare muri uwo muhango perezida kagame yongeye kugaruka ku bihugu bishaka kwivanga mu mitegekere y'u rwanda avuga ko bidashoboka ko hari uwamuha amabwiriza ngo yemere kuyagenderaho ntawe yeruye yavuye mu mazina mu mvugo y'amarenga perezida kagame yavuze ko hari umutegetsi wamusabye ko afungura umunyapolitiki bwana paul rusesabagina perezida kagame akavuga ko byaba binyuranije n'amategeko So one time, some of these leaders you would have real respect.
umunsi umwe umwe muri abo bategetsi twagombye kuba twubaha umwe muri bo yaraje arambwira ngo oya urabona uriya mugabo agomba kurekurwa ndavuga nti ariko sindi urukiko mbere ya byose icya kabiri niyo nakoresha ububasha bwanjye nka perezida byaba birengera ushobora kunsobanurira gato byibura impamvu wumva ko uriya mugabo yarekurwa nuko aravuga oya ni intwari abantu bavuga ko akuyingayinga avuga njye uwo naramubwiye nti sindi intwari nta n'ibyo nshaka kubayo I said, no, I'm not a hero. I don't even want it to be.
perezida kagame agakomeza yibaza niba mu kurekura rusesabagina abagizweho ingaruka n'ibitera aregwa ndetse n'abo bareganwa baba babonye ubutabera kuri perezida kagame abamusaba kurekura paul rusesabagina ni nabo bamuremyemo icyamamare akavuga ko adashobora kugendera ku mabwiriza yabo I said, that's not how you would do things in your own place.
ndavuga ngo uko siko wajyaga kubigenza yaba ari wowe Telling me.
none kuki ushaka ko nkora ibyo umbwira gukora birumvikana nta n'impamvu yari afite ahubwo asa n'aho avuga ngo ugomba kubikora kuko mbigusabye This person.
cyangwa se ni ukubera ko ibyerekeye uriya mugabo You are the one who biduhangayikishije made this person.
ni nko kuvuga ngo nitwe twamugize uwo ari we Who created kandi niko kuri nibo bamugize icyamamare it for this kubera ko bashakaga kwandika andi mateka yabo ku rwanda their own narrative kuri twe about Rwanda, about us.
muri uyu muhango wo gusangira n'abadiplomati kandi umukuru w'u rwanda yananenze ibihugu avuga ko bishaka kugoreka amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibyo bihugu nabyo bitigeze akomoza ku mazina yabyo bivuga ko hatapfuye abatutsi gusa hari n'abandi bapfuye muri jenoside perezida kagame akavuga ko kabone n'ubwo hari abandi bapfuye bidakuraho ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ku masezerano ubwongereza buherutse kugirana n'u rwanda mu kuzana mu rwanda abinjira mu bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko perezida kagame nawe yagize icyo ayavugaho yavuze ko abayanenze bavuga ko bagiye kubaho ubucuruzi bw'abantu ibyo bidahuye n'indangagaciro z'abanyarwanda perezida kagame yasobanuye ko iki gitekerezo cyatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo yayoboraga umuryango wa afurika yiyunze yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ko yatanze igitekerezo ko impunzi zari muri libiya zitagomba gukomeza gucuruzwa nk'abacakara avuga ko indorerwamo amahanga abona mu rwanda itandukanye n'ukuri We allowed uh, twemereye abakomoka muri afuganisitani kuza hano kugeza na n'ubu hari abanyeshuri babo baje hano turacyari kumwe rero ndabivuga kuko hari ibintu mu by'ukuri byahindutse kuri twe rero ndabivugira ko ntawe tugomba kwigiraho indangagaciro ubwacu twifitiye indangagaciro muri twe tugenderaho rero twakwakira abanyafuganisitani n'abandi aho baturuka hose noneho iyo ari abanyafurika birushaho kudushimisha kuko tubafata nk'umuryango
family.
perezida w'u rwanda paul kagame yanamenyesheje abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ko muri uyu mwaka rwiteguye kuzakira inama mpuzamahanga izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izwi nka cogamu yavuze ko hazakoreshwa ubushobozi buhari kandi bikazagenda neza eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turacyari aho mu rwanda aho inzego z'ubutabera za suwede zashyikirije ubushinjacyaha bw'i- bw'u rwanda bwana jean paul mico myiza umunyarwanda akurikiranyweho ibyaha bya jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside ni ibyaha byibasiye inyokomuntu asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda yari ku kibuga cy'indege bamuzana n'ibyo atubwira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bwana jean paul mico myiza nibwo yageze mu rwanda yoherejwe n'igihugu cya suwede ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda nibwo bwakiriye uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu ku kibuga cy'indege cya kigali yahise yurizwa imodoka y'urwego rushinzwe ubugenzacyaha ribu ngo hatangire gahunda y'ubutabera ubushinjacyaha buvuga ko mico myiza akurikiranyweho ibyaha bya jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu busobanura ko yaba yarabikoreye mu ntara y'amajyepfo aho yari umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda i butare ari naho avuka mu byo aregwa harimo kuba mu bateguraga ibikorwa byo kumenya no guhiga abasivili b'abatutsi bagombaga kwicwa muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo we yari afite imyaka makumyabiri n'ibiri umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda faustin nkusi yasobanuye ibigiye gukurikiraho ngira ngo ubungubu baratangira bamenyeshwa ibyaha aregwa n'urwego rw'ubugenzacyaha nyuma azagezwe mu bushinjacyaha noneho dosiye iregerwe ubwo ni ukuvuga ko ibijyanye n'amategeko byose bizasuzumwa umuntu wa mbere yejwe muri bibiri na gatanu uyu munsi turi bibiri na makumyabiri na kabiri tumaze kwakira abantu makumyabiri n'icyenda bibiri na makumyabiri n'icyenda uko nabivuze twohereje impapuro zigera ku gihumbi kimwe n'ijana na mirongo inani na zirindwi urumva ko ntabwo biramera neza cyane ariko ni intambwe impapuro zisaba itabwa muri yombi rya jean paul mico myiza zatanzwe n'ubushinjacyaha bw'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko abanza kuburana mu nkiko za suwede atambamira icyemezo cyo kumuzana mu rwanda gusa birangira ubucamanza bwa suwede bwanzuye ko agomba koherezwa umuvugizi w'ubushinjacyaha asobanura ko nubwo ibihugu bigenza gake mu kohereza mu rwanda abakekwaho jenoside u rwanda rwishimira intambwe irimo guterwa nubwo impapuro navuze ko zirenga igihumbi hakaba hamaze koherezwa makumyabiri n'icyenda uyu munsi ariko twirizera ko tuzageraho abantu bakaba banakoherezwa hari n'ababuranishwa hanze kuko ibihugu bitandukanye hari ibyaburanishije abantu hanze bagera kuri makumyabiri na bane nabyo tunabishima ngira ngo imbogamizi zo ni nyinshi hari uguhindura imyirondoro hari ukwimuka mu gihugu buri kanya niba wenda tuvuge n'undi ari muri sweden akaba yajya muri denmark cyangwa akahava akajya mu bufaransa hari n'ibyo bakora bindi byo gushyiraho n'amatangazo ko wenda n'umuntu yanapfuye nabyo barabikora suwede yohereje imico myiza yanaburanishije abandi banyarwanda batatu bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bahanishwa igifungo cya burundu aba barimo theodore dukeratabaro wakatiwe muri bibiri na cumi n'umunani karaveri berinkindi wakatiwe muri bibiri na cumi na karindwi na stanisirasi mbananande wakatiwe muri bibiri na cumi na gatatu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri repubulika ya demokarasi ya kongo umwaka umwe urarangiye kuva leta ya minisitiri w'intebe sama rukondo yemejwe n'inama inteko ishinga amategeko ya kongo umunyamakuru ijwi ry'amerika aliya sankadarius yabajije abaturage n'abandi bahanga icyo bibaza kuri iyo leta benshi mu baturage bo muri kongo ntibemeranya na minisitiri w'intebe sama rukonde n'abagenzi be bavuga ko hari ubwihindurize mu kazi kakozwe n'iyi guverinoma bita y'abaworiyo mu mwaka umwe imaze benshi muri bo babyijwi rya amerika ko hari byinshi bisigaye byo gukora kugira yuko ibashe kugera ku ntego yayo no gukosora iyavuyeho yayiyoboye n'ishyirahamwe fcc rishyigikira joseph kabila remise gihobe ni umwe mu banyapolitiki bakomeye mu ntara ya kivu ya ruguru ntabwo tuba mu bindi bihugu kugira ngo tutamenya ibikorwa mu gihugu cyacu ni ukuvuga ko buri gihe hari ibintu biba bikorwa ibyo tubona n'ibidakorwa nabyo turabibona umwaka bamaze bila yabo ari iri negatifu kuko nta bintu byo popirasiyo ubu ngubu yavuga ko bikorwa ku nyungu ya popirasiyo wumva mu minsi yose yatambutse ari abapolitisiye benshi baba bari kuvuga ko runaka yibye amafaranga none si ibyo byo kwibana kwiba leta nta kintu cyo byafashije popirasiyo nkeka yuko iminsi zigihari ni wenda kugira ngo ibyo bita ngo barameriyora niba bashaka barameriyora ariko niba badashaka nta kintu kizagenda kuko mu minsi yatambutse ubwo twabonye ari umusore wo bashyizeho nka premier ministre twe twavugaga yuko kuva ari umusore hari ibintu byinshi araza guhindura ariko mu bidutangaza twabaga tuvuga yuko bashyiraho umusore n'uwo musore baba bamaze gushyiraho ahubwo yakoze nabi kuruta nyine n'abo basaza ku mibereho y'abaturage ntabwo ari byose byagenze nabi kuri uyu mwaka umwe ngo dejene gakuru ni umwe mu bahagarariye urubyiruko afite icyizere ko iminsi iri imbere izaba myiza kuko sama rukonde uyiyobora wenyine ari mu rubyiruko we aravuga ko ari ikibazo cyo kwitonda no kurindira hari bimwe na bimwe byahindutse ufashe ku katwe ku rubyiruko hari bamwe bagiye babona amakazi ariko hari na bimwe bagomba gukosora twe tubaha akanya gake kugira ngo bakore turebe ukuntu byahinduka ariko ntabwo nabivuga byose kuko wenda hari igihe byaba biri byinshi ariko n'ibitagenda nabyo ni byinshi kubaka imihanda amashanyarazi no kureba ikibazo cy'amazi n'ibintu birebana n'umutekano kwa muri rusange niba ibitekerezo by'abantu bitandukanye ku byerekeye ibikorwa by'iyi guverinoma y'intangiriro ya perezida felix Tshisekedi bamwe mu bagore bakorera ku giti cyabo nabo bafite icyo bongeraho bakagira n'abayobozi inama mukamusoni leontine agurisha ibiribwa ubuzima burakomeye kuruta uko twari turimo rereho warashakishaga ukagira icyo ubona ibintu byose igiciro cyarazamutse nkatwe tw'abakene tudafite uko twigira nta buzima buriho kuko amafaranga ntayari kuyobora kandi kugira ngo ubuzima bw'umuntu bubeho ni uko ujya gukora ariko muri iki gihe umuntu arakora nta musaruro icyo nasaba abayobozi turebe ukuntu tugabanyiriza ibiciro bakamenya ko u rwanda rugufi narwo rwitwaho iyi guverinoma yasimbuye iyari iyobowe na silvestre irunga irukamba yashyize icyizere kinini mu baturage bo mu gihugu cyose aho bifuzaga ko nka perezida musha felix Tshisekedi azana impinduka ariko abahanga babona ko benshi mu batuye mu zimwe mu ntara z'uburasirazuba bw'igihugu bakitse intege kuko uko umutekano muke imibereho mibi byabaye mbere bimaze gukuba kabiri cyangwa gatatu ali asanka darius ijwi rya amerika
ali asanka darius tugushimira aho ngaho muri congo ni naho turi bugume kuri uyu wa gatatu umuyobozi w'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr yari mu burasirazuba bwo muri icyo gihugu aho nyine muri repubulika ya demokarasi ya congo asura inkambi y'impunzi z'abarundi ya lusenda mu lusenda ijwi rya amerika ryohereje umunyamakuru vedasite ngabo kubikurikirana madamu jackie kigane userukira hcr mu burasirazuba bwa congo mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda byibanza ahanini ku bibazo biraje inshingi izi mpunzi nk'uko bitangazwa na jimi bishemeye umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda
twebwe duserukira impunzi twarakoranye n'impunzi nyine ubwabo turegeranya ibibazo byose bisanzwe biduhanze byose muri rusange twabimushyikira ibibazo bikuru bikuru dusaba dufite ibibazo by'indero by'ubuvuzi indero kurihira abana bo muri segonderi ubuvuzi hari ibibazo dusanga dufite byo muri materinite ababyeyi baridoga cyane ko bagiye mu kwibaruka bahura n'ingorane zitandukanye ibibazo bijyanye n'umuti urama ku mpunzi abifuza guhunguka abifuza kujya i buraya baze badusigurira ukuntu bigenda muri ibi biganiro kandi uyu muyobozi yagiranye n'izi mpunzi yagejejweho ibibazo by'abaserukira abagore bo muri iyi nkambi aho bagarutse ku bibazo by'umutekano muke uri muri teritwari ya fizi ugira ingaruka mbi no ku bagore bagana amwe mu mavuriro ivete munezero aserukira abagore bo muri iyi nkambi ya rusenda icyari kiduhanze nyamukuru ni umutekano kuko ntitwawugura amafaranga na namwe twoshobora kuwukura ariko kubera umutekano wo ngaha mu ikambi ya rusenda ubangamye cyane kubwo intambara zahagatiye y'ababembe n'ababahiyo hejuru mu misozi nk'abanyamurenge twakiye twerekana natwe ko twabaye twabiguyemo tukazira hakaba ibintu by'irobanura ry'amoko cyangwa se amazuru bituma n'abakenyezi bagiye mu bitaro kwibaruka umubare nyamwinshi bamwe bapfa abandi bagapfusha abana si abagore bonyine bagejeje kuri uyu muyobozi ibibazo byabo ahubwo n'abagendana ubumuga ndetse n'indwara zidakira nabo hari ibibazo bifuza ko haseri yabakemurira turafise ikibazo kirekire cyane mu bijyanye n'ubuvuzi twebwe hari abantu bahunze bafise indwara bamwe bari bafise impapuro zibivuriza ko ariko kugeza uno munsi ntibivuza twarasabye twarasabye kuva twinjira mu nkamba kugira ngo badutware ku baganga bakuru bohereje kugira ngo basuzume indwara zacu hama badufashe imiti none bamwe baduhaba bagira n'amakanseri bagira n'izindi ndwara zitandukanye bivanye ko tudafite n'umuntu yaradukurikirana imfungugo baradupokeza ngaha mu nkambi mugabo ugiye kuraba umuntu atishoboye nk'umutama adashoboye kuvangwa agenda hariya na hariya kurondera cyangwa umuntu agendana ubumuga ku bihumbi cumi n'icyenda baduha mu kwezi vrema ni amafaranga make cyane cyakoza uyu muyobozi wa seri asanga uburyo buke buri muri iryo shirahamwe aribwo butuma badakemura bimwe mu bibazo biraje inshinge impunzi jimmy bishemeye aserukira impunzi zo mu nkambi ya rusenda aragaruka kuri bimwe basezeranyijwe n'uyu muyobozi wa seri uvuga mu ncamake we yavuze yuko ibibazo bikuru bikuru n'ababahereza uburyo ni buke mugabo bavuga yuko bagiye gutegura gukorana na twebwe mu bijyanye no gusaba imfashanyo kuri abo bantu babahereza amafaranga bazokora amafilime kugira ngo bashobore kuruhukira aho bahereza amafaranga barabe ubuzima tubayeho naho ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza izi mpunzi zivuga yuko zihabwa jackie kigani yavuze yuko hari umuganga bazohereza gukurikirana icyo kibazo madamu jackie kigani agendereye inkambi ya rusenda nyuma y'uruzinduko yakoreye kuri uyu wa kabiri mu nkambi ya murongwe inkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu beda sengabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo
akumvise rero akananga katujyana mu makuru y'imikino mu mukino wa tenisi kuri uyu wa gatatu mu rwanda hatangiye irushanwa mpuzamahanga ry'abakiri bato rihuza ibihugu byo mu karere k'afurika y'iburasirazuba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukurikirana iby'imikino jean claude munyandinda ari i kigali n'ibyo atubwira kuri wa gatatu mu Rwanda hatangiye irushanwa mpuzamahanga mu mukino wa tenisi rihuza abakinnyi batarengeje imyaka cumi n'ibiri bo mu bihugu bitanu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri iyi mikino irimo kubera ku bibuga bya tenisi byo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali, amakipe yaserutse ni u Rwanda rwakira irushanwa, hakaba kandi Uganda, Uburundi, Kenya na Tanzania. Buri kipe igizwe n'abakinnyi batatu batatu mu makipe y'abahungu no mu makipe y'abakobwa. Ku ruhande rw'u Rwanda, abakinnyi bamaze ibyumweru bine bitegura. Aimable Ndejuru, visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda, akaba n'umutoza umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu arasobanura ibyo bibanzeho mu myiteguro ko twatoje abana ni kompetisiyo muri kompetisiyo hari hariho tekinike hariho takitike hariho na mantale umwana ugomba kumugira indepanda niba ari ku kibuga niwe urwana niwe ukina niwe ugomba kumushyira mu kibuga yumva amerewe neza kandi yizeye afite icyizere muri we donc muri anterinoma ibyo ngibyo deja iyo utangiye kwanterina uba utangira deja icyo gihe ni ukuvuga ko ikintu cya mbere babanza kugira ni regularite no gukunda kuryoherwa no gukina gukunda ibyo bakina bakumva tenisi bayikunze iyo bageze kuri iyo level yo gukina bishimye banjoyinga baseka icyo gihe bigenda neza birebana n'imiterere y'irushanwa nyirizina valence habimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda akaba ari nawe muyobozi w'iri rushanwa aratubwira muri make uko imikino izagenda fomati ikurikizwa rero iteye gute dukina sisiteme iyo bita rawundi robin byo gukina buri kipe ihura n'iyindi doke igihugu gihura n'ikindi urugero tuvuge wenda u rwanda ruhuye na uganda icyo gihe tuba turakina imikino itatu ni ukuvuga ngo nimero rimwe w'u rwanda akinira nimero ya mbere w'ubugande nimero kabiri nawe bigenze gutyo mushobora gukina mukanganya iyo mukinnye mukanganya icyo gihe habaho umukino wa kamarampaka icyo gihe ariko icyo gihe bigenda gute ntabwo akina umuntu umwe icyo gihe akina dubure nicyo gihe muzabona abana bari gukina dubure icyo gihe aba ari ukugira ngo babikemure iyo bibaye ngombwa ko ikipe imwe ishobora guhita itsindira rimwe ibitego bibiri icyo gihe iyo itsinze n'ubundi iyo fomati ikomeza kwa kundi n'iyo dubure bakayikora icyo gihe bikitwa ko babatsinze atatu ku busa intego y'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda ni uko iki gihugu cyazahinduka igicumbi cy'amarushanwa mpuzamahanga uyu ni teoneste karenzi umuyobozi abayobozi b'iri shyirahamwe abari hano ubushize mu kiganiro twagiranye twakira irushanwa ry'abana batarenze imyaka cumi n'umunani bavuye ku isi hose ndibuka ko nashimangiye babwira ko u rwanda dushaka kurugira habu y'amakompetishoni amakompetishoni mpuzamahanga menshi akajya abera hano mu rwanda cyane ni intego yacu ni sitarateji yacu kandi bifite icyo bivuga mu nzego zitandukanye mu rwego rwo guteza imbere umukino wa tenisi iyo amarushanwa abereye hano mu gihugu n'abanyarwanda nabo bakayitabira bipima ku bandi bagakina bakabona hari intege nkeya bakagerageza kwiteza imbere nyuma y'irushanwa rya tenisi rizarangira ku cyumweru ikipe izaba iya mbere mu cyiciro cy'amakipe y'abahungu ndetse n'amakipe azaza mu myanya ibiri ya mbere ku ruhande rw'amakipe y'abakobwa azahita abona uburenganzira bwo kwitabira amarushanwa nyafurika yari Claude Munyandinda i Kigali.
Inshuti mwari mukurikiye uh, ya makuru reka tubagezeho amwe mu ncamake ya makuru nyine twabagejejeho twababwiye yuko perezida paul kagame w'u rwanda yongeye kuvuga ku kibazo cy'abamusaba kurekura umunyapolitike paul rusesabagina uwo akaba yarahamijwe n'inkiko z'u rwanda ibyaha by'iterabwoba arabahakanira twabwiye kandi ko inzego z'ubutabera za suwede zashyikirije ubushinjacyaha bw'u rwanda bwana jean paul mico myiza umunyarwanda ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu naho muri repubulika demokarasi ya kongo umwaka umwe urarangiye kuva leta ya minisitiri w'intebe samaro konde yemejwe n'inteko ishinga amategeko twababwiye uko abaturage bakira iby'iyo leta inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu n'aha tuyagarukirije ndabashimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi amahoro n'amahirwe